ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mwiriho neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ibisasu bibiri byagabwe n'abiyahuzi byaturikiye mu murwa mukuru w'igihugu cya uganda kampala bateye imwe mu polisi siteshoni nkuru cyane mu mujyi w'i kampala ahandi bateye ni uruhande rwa pariyamenti ni icyerekana ko bashakaga kwerekana ubutumwa buvuga ko bashobora gutera aho bashaka hose uyu ni bernard sabiti impuguke mu by'amategeko na politike mu karere k'ibiyaga bigari afurika y'epfo yatangaje iminsi ine y'icyunamo mu gihugu hose bibuka perezida wa nyuma w'umuzungu wayoboye icyo gihugu fw de clark aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye ntimujye kure amakuru yacu yo kuri iyi saha turayahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi afurika y'epfo yatangaje iminsi ine y'icyunamo mu gihugu hose yo kwibuka perezida wa nyuma w'umuzungu wayoboye icyo gihugu fw de clark ni inkuru twateguriwe na eugenia mukankusi iyo minsi ine y'icyunamo perezida wa afurika y'epfo cyril ramaphosa yayitangaje uyu munsi kuwa kabiri kuri perezida de clark witabye imana kuwa kane iwe mu rugo mu mujyi wa cape town nyuma yo kurwara indwara ya kanseri Duclerc ahabwa amanota yo kuba yarakurikiranye inzibacyuho y'amahoro Afurika y'Epfo iva ku buyobozi bw'abanyakamwe b'abazungu ikayoborwa na rubanda nyamwinshi y'abirabura yari irangajwe imbere na Nelson Mandela yitabye Imana ku myaka mirongo inani n'itanu y'amavuko nyuma y'itora ryahaye amoko yose amahirwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane Duclerc yabaye visi perezida muri guverinoma y'ubumwe bw'igihugu perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko ibendera ry'igihugu rizamurwa rikagezwa hagati nk'ikimenyetso cy'icyubahiro kuri nyakwigendera wahoze ari visi perezida fw de Klerk byavuzwe mu itangazo rya perezidansi iminsi ine y'icyunamo izatangira ku museso w'ejo tariki cumi na zirindwi ukwezi kwa cumi na kumwe nk'uko iryo tangazo ribivuga eugenia mukankusi nakomeze atugezaho n'iyi nkuru ivuga ko umuyobozi w'ingabo mu burasirazuba bwa libya halifa haftar yatangaje ko aziyamamaza mu itora ry'umukuru w'igihugu ritaha uyu mugabo uzwi cyane mu ntambara yo muri libya uyoboye ingabo mu burasirazuba bw'igihugu yatangaje uyu munsi kuwa kabiri ko aziyamamariza itora rya perezida ryo mu kwezi gutaha kwa cumi n'abiri ni itora rigamije gufasha igihugu kuva mu bushyamirane kimazemo imyaka icumi umuntu ubonwa nk'uwakuruye amacakubiri kandidatire ye ni imwe mu bintu byinshi bizatwikiriza igihu ku itora rya perezida n'ay'abadepite kugeza ubu adafite gihamya ko azaba hasigaye gusa ibyumweru bike amahanga akomeje kotsa igitutu ngo azabere igihe atangaza kandidatire ye kuri televiziyo hafutari yavuze ko amatora ariyo nzira rukumbi yo gukura libiya mu bibazo igihugu cyibasiwe n'akajagari n'ubushyamirane kuva imyivumbagatanyo yashyigikiwe n'umuryango wa otani ikuye ku butegetsi muammar gaddafi mu mwaka wa bibiri na cumi na rimwe hafutari yayoboye ingabo ziswe libyan national army ashoza intambara ku mitwe yitandukanyije mu burengerazuba nyuma y'uko igihugu gicitsemo ibice mu bihumbi bibiri na cumi na kane hafutari wiyandikishije ku mugaragaro ku kigo cya komisiyo y'itora i bengazi yarahiriye gutangiza inzira y'ubumwe amahoro no kubaka igihugu igihe yakwegukana intsinzi icyemezo cye cyo kwiyamamaza gishobora kurakaza benshi i Tripoli no mu bice by'uburengerazuba bw'isi bavuga ko nta tora mu turere ayoboye rishobora kuba mu mucyo kandi bamushinja ibyaha by'urugomo mu ntambara we ahakana ibyo ashinjwa barakoze bagenzi bacu eugenia mukankusi batugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi tubibutse ko mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kandi gukurikira ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo ko mu kanya ni amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cya uganda abiyahuzi bagabye ibitero bibiri mu murwa mukuru kampala kugeza ubu polisi ivuga ko ibyo bitero byaguyemo abantu barimo n'abo biyahuzi bikomeretsa abandi benshi igisasu kimwe cyaturikiye ku muhanda uriho ingoro y'inteko ishinga amategeko ikindi giturikira hafi y'ibiro bikuru bya polisi y'umujyi wa kampala ibitero bije bikurikira ibindi byagabwe muri icyo gihugu mu kwezi gushize nta muntu cyangwa umutwe wari wabyigamba gusa kenshi leta ibishinja umutwe urwanya ubutegetsi wa adf ufite ibirindiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu kanya mugenzi wanjye geoffrey mutagoma amaze kuvugana na bernard sabiti impuguke mu by'amategeko na politike muri uganda by'umwihariko no mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange amubaza uko byifashe i kampala mu murwa mukuru wa uganda nyuma y'ibi bitero ubu umujyi wa kampala ucecetsemo gake ukubuyeho abantu benshi bafite ubwoba nyine abenshi barimo baritaha kujya mu mago yabo reba na za rodiboroka nyinshi umujyi uraho ucamiye usangaho abasirikare aho ndi mu gice cy'umujyi ndimo reba abantu nabo barimo gukinga amaofisi bagataha kandi n'abarinda aho nkorera nabo bakababwira abantu ngo batahe bakabakingaho iki gitero kibaye hashize ibyumweru bike nanone habaye ibindi aho mu murwa mukuru wa uganda kampala abantu babyakiriye bate barabisobanura bate habayeho ibindi bitero ariko ibyo bitero byo bikaba byarakomerekeje abantu bake kandi igipolisi hamwe n'igisirikare bakaba bari baranzuye ko abenshi bari bari inyuma y'ibyo bikorwa ko bafashwe bagafungwa ariko igikorwa cy'uyu munsi ni cyerekanye y'uko buriya abo bantu bari gukora ibi bikorwa ko bagifite imbaraga kandi ko abenshi batari bafatwa icyo rero kikaba gitera abantu ubwoba bwinshi kuko unabizi ibikorwa nk'ibi ntaho biba bigendererwa kwica gusa ahubwo biba birimo n'iterabwoba noneho rero ubwo abantu bakaba bari kwibaza ngo ni kuki ubutegetsi butakoresheje biriya bitero bya mbere ngo bukore n'amani n'imbaraga kugira ngo bihagarike iki gitero cy'uyu munsi ni iyihe mpamvu ituma ibyo bitero byibasira igihugu cya uganda uganda yakoze iki ibi bitero kimaze kumenyekana yuko biterwa n'abantu biyita arayidi demokarati france bari mu kurwanira muri congo ariko bahoze intego yabo ya mbere yabangiye kuba iyo kurwanya ubutegetsi bwa uganda nuko rero gavumenti ya uganda iza kubarusha imbaraga isa n'ibirukanye mu gihugu birukira muri congo ubwo rero muri congo niho bari bamaze igihe bari kuva baraza gutera ibitero nk'ibi ubundi impamvu ituma bibasira gutera uganda ni kuko uganda ifite imirimo myinshi ikora muri uku kurwanya ibitero by'iterabwoba muri iki gice cya afurika kandi akaba abategetsi b'icyo kibina abenshi barishwe nanga bakaba bari gihome ndetse n'umwe mu bakuru bacyo ari hano mu gihome hano muri uganda none ukashyiraho no kuvuga ko uganda ifite abasirikare muri somaliya kumwe ku ntego zacyo rero kikaba gishaka kwerekana ko gifite ingufu yo gushobora gutera ubutegetsi bw'igihugu kuko babikoze uyu munsi kuko uje no kureba ahantu bateye ni ahantu rwose utaka batekereje ko babasha gutera bateye hedikota nangwa se igitebe gikuru cy'igipolisi cy'iki gihugu kimwe mu polisi siteshoni nkuru cyane mu mujyi w'i kampala ni icyerekana ko bashakaga kwerekana ubutumwa buvuga ko bashobora gutera aho bashaka hose ahandi bateye ni uruhande rwa pariyamenti aho itegeko nshinga yicara aho abadepite b'igihugu cya uganda bakorera iki kikaba kikwereka ko bashatse kwerekana ko nta gice cy'igihugu badashobora gutera ndetse n'icyo kiba cyuzuyemo abasirikare ko bashobora kugitera aho niho nakubwiriye nti iki gikorwa ntaho kiba kigenewe kwica gusa ahubwo kiba kigenewe no gutera ubwoba no kugira ubutumwa boherereza ubutegetsi bw'igihugu n'isi yose ujaniye hamwe bwana sabiti ibimaze kuba muri uganda bivuze iki ku hazaza h'umutekano w'icyo gihugu n'umutekano mu karere muri rusange
icyo na icyo nibwira ni uko kuko igihugu cya uganda kizwi nk'igihugu kiba gifite umutekano kimaze igihe gifite umutekano ujaniye hamwe mbega ubwo rero kije kumenyekana ko aba baterabwoba igihugu bashoboye kugitabangura igihugu gifite igisirikare gifite imbaraga nka uganda ni ikiba kimenyesha ko buriya n'ibindi bihugu bitwitoroye nabyo biba bitari sefu nangwa se biba biri mu kabi mu denja bwana bernard sabiti impuguke mu bya politike n'umutekano twavuganaga uri kampala mu murwa mukuru wa uganda urakoze cyane kuri iki kiganiro uhaye radiyo ijwi ry'amerika urakoze
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo yera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugiye mudushyikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashyikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abarundi basaba ubuhungiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho bakambitse mu nkambi y'agateganyo ya sange iri muri teritwari ya uvira bavuga ko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera mu kibaya cya rusizi ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo muri nkambi y'agateganyo ya sange ahari abarundi basaba ubuhungiro ijana na bane hari abo usanga bari munsi y'igiti cy'imyembe abandi bari mu gihangari kiri hanze y'iyi nkambi mu gihe abandi baba bari imbere muri iyo nkambi ifite urupangu rw'amabati kwizera imana chantal amaze ibyumweru bitatu ahunze igihugu cy'u Burundi bitewe n'umutekano muke yari afite jewe nahunze kuko umuganje bamutwaye ijoro mpumuka nca ndaza kuko nabonye umuganje bamaze kumutwara ijoro nanjye naca mvuga ati reka nca niru ejide nsabiyaremye n'umwe muri abo barundi bari gusaba ubuhungiro avuga yuko kuba muri kongo nta byangombwa bibaranga bituma bicara bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano ikibazo hanini kiduhanze cyane urashobora kuva ngaho uvuze ati ugiye kuraba ingono woronka utwo ufungura cyangwa ugiye gusoma kabisa bagashobora bagufata ugasanga bakujyanye mu makambi yo mu masirikare icyo kintu kabisa kiratubangamiye cyane urashobora kwirirwa ngaha byanse kugenda ukirirwa inzara kuri ubwabo bariko barafata bagubanyura umurundi bagashobora gufata ugasanga uriruha kubera inzara wari ufise n'agafaranga ko kuja gusoma ntubukijayo ego icyo kintu kabisa kiratubujije amahoro cane kabisa uriko uragenda ni ukwinyegeza ukinyegeza ukuguhoterwa kw'aba barundi bishimangirwa n'ikikundiye jean claude umaze amezi atatu aha muri sangi tutafise impapuro turatozizwa cane nta muntu aja gusumira n'umwana nta n'ukuja umwe ageze ngaronke n'akaraka akora arakajako bakamusanga mu murima bamufashe basi bamujyana nk'igitungwa ntagira ngo kivugira kubera ko ata kintu kimwerekana ko ari umuntu w'impunzi afise aba barundi bari muri iyi nkambi y'agateganyo ya sange bemeza yuko kubera imibereho mibi babayemo ari ituma bajya gushaka ibirakanze iyi nkambi kugira ngo babone amafaranga yo kugura ibifungurwa tuje hanze ku mpamvu y'uko badufungurira ku zuba mugabo ku mugoroba nta fungwa turonka bigaca biba ngombwa kugera imiryango kugira ngo abana ntibabe bosinze karitwa ubuzima kubw'inzara y'uko twoza kwiyungunganya kugira ngo dufungurire umuryango ku mugoroba mwajya hanze bagaca ba dejeme badufata hama bakabadufunga hanyuma iyo tukiri hafi ku busho buri hafi bagenda kutuvugira abajejwe ikigo hama bakabarekura mugabo ugifatwa urakubitwa ukabohwa ivyo bigaca bituma ubuzima businzikara ifungurwa ubwo bugari buronka abari ndani twe turi ngaha ntituburonka utagiye kwironderera ubwana nyine barakurirako wumva rero abagabo bacu aba bafise bagiye kurondera ubuzima ntibanagaruka turategeza ko bagaruka tukabura mu rwego rwo kwirinda guhohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano bamwe mu barundi bakorera imirimo muri sange batanga amafaranga yo kugura igipapuro gitangwa n'abashinzwa abinjira n'abasohoka muri kongo kibemerera gukorera muri sange abari hanze batari mu mpunzi barashobora gutanga ibihumbi mirongo itatu n'ibi na bitanu n'indwi ariko ryari hari uwo bafashe umugenzi wanjye yari hanze yatanze itatu na bitatu ngo by'amezi mu mezi angahe mu mezi atatu yego uri mpunzi rero ngaho uciye akura he umuyobozi wa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri sange bwana frank ngandu avuga yuko hari igipapuro batanga kuri abo barundi bari muri iyi nkambi iyo bifuza kujya gutera ibiraka kandi ko nta murundi ufungwa afite uruhusha rw'abashinzwe impunzi frank ngandu akomeza kuvuga yuko hari gahunda yo gufotora aba barundi basaba ubuhungiro kugira ngo bizafashe abazemererwa ubuhungiro kubona ibyangombwa by'impunzi twagerageje kuvugisha abashinzwe abinjira n'abasohoka muri sange kuri iki kibazo cy'aba barundi bicara bafungwa ntibyadukundira mu kwezi kwa cyenda aha muri sange abashinzwe umutekano bafunze abarundi mirongo itatu babashinja kwinjira muri kongo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko vedase ngabo ku bwaragijwe rya amerika muri sange mu ntara kivu y'epfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya short waves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikibazo cy'intambara yo muri etiyopiya kimaze gufata intera aho abahagarariye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano bavuga ko nta gihe gihagije gisigaye cyo gushakira umuti iki kibazo bavuze ibi mu gihe inyeshyamba zo mu mutwe wa tplf zakajije umurego zerekeza mu murwa mukuru addis ababa kuri iki kibazo mugenzi wacu Tim Ishimwe yaganiriye n'umunyapolitike Condo Gerve wabaye muri Ethiopia igihe kirekire ndetse avugana n'umunyamakuru Jean Damascene Hakuzimana uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamubwira uko icyo kibazo cyatangiye n'aho cyerekeza rodine ndagushimiye cyane kuba wemeye kuvugana n'ijwi rya amerika uri umubyeyi ufite umwana wakoze ibizamini bya leta amanota uyu munsi yasohotse nk'umubyeyi uko amanota mwasohotse mwabyakiriye gute twabyakiriye neza muri rusange uko twagiye tunabibona abana baratsinze baragerageje ukurikije n'ibi bihe bitari byoroshye bya kovidi bagiye biga igihe gitoya batsinze neza uko mbi nabibonye nkurikije iwanjye ndabona bagerageje uwawe yigaga mu kihe kigo yigaga irihe shami yigaga kuri gurupe sikorere senja nyarusange iri muri muhanga yigaga ishami ryitwa mcb mathematics chemistry na biology yabonye amanota angahe yabonye amanota mirongo itatu n'icyenda ubwo baba bafatiye kuri angahe
kuri sayansi ngo baba bafatiye kuri mirongo irindwi n'atatu ndumva ariko batangaje hanyuma abandi biga ibindi bitari sayansi nabo bafite ayo bafatiyeho niba ari mirongo itandatu bagenda babikora gutyo biterwa n'ishami abanyeshuri bigamo ubu ngubu barabivanguye nyine hari amasiyanse ukwazo n'ibindi bita tiviti ubwo ni ukuvuga babyiga babyita nk'ubumenyi ngiro umwana yakiriye gute kuba yatsinze ikizamini cya leta yabyakiriye neza yishimye kuko navuga ngo byari bikomeye kandi ukurikije n'iriya periyodi twari tuvuyemo y'ukuntu batigaga rimwe ngo nka kuriya banigaga ababyeyi ntibabageraho ngo babasure ari abana bari bamenyereye ko bigaga igihe cyagera tukajya kubasura tukabatera morale numva bize bikomeye ko yambwiye rero yambwiye ati rwose ndabona twagerageje wari ukomeje ku bihe bya covid nzi ko abanyeshuri benshi batigaga ubwo hari igihe ishuri ryongereye kugira ngo abanyeshuri babashe cyane cyane nk'abarangizaga ibizami kugira ngo babashe kubategura neza bagiye baba nk'abandi kuko urumva covid yarebaga abantu bose kuvuga ngo aba barasigaye ngo aba ntibasigaye ntabwo ariko byagendaga iyo bavugaga gutaha baratahaga niba ari ukujya ku ishuri ni ukujya ku ishuri ibigo by'abapadiri urabizi nyine amategeko n'amabwiriza arubahirizwa Yego, bigiraga ku ishuri ariko mu gutaha wagera mu rugo urumva umwana bari mukuru azi ko azakora ikizamini aba areba mu makaye agasubiramo uko babyize nyine akagenda asubiramo Aba- ntibamaze no kuba bakuru bajya no kuri interineti bagasacinga bakareba hari na note bageragaho bakanaboherereza bakazishyira kuri watsapu z'ababyeyi noneho umwana akazireba agasoma nta kibazo amazina yanjye nitwa sari witonze sara witonze wakoze ibizami bya leta bisoza amashuri yisumbuye amanota uko yaje wa- wayishimiye yego amanota yanjye ko yaje nayishimiye cyane cyane yego Wa- wabonye amanota angahe nabonye amanota mirongo itatu n'umunani muri segonderi wize iki nize imibare ekonomi na geography uko amanota yaje niko wari uyiteze niyo wifuzaga yari- yabaye make yabaye menshi u- ugereranyije n'uko wakoze mu bizami wabonye amanota ahwanye n'umusaruro wari witeze ugereranyije uko nakoze egizame amanota ntabwo ari menshi cyane gusa nayishimiye bitewe n'uko nakoze njyewe Ah, none ubwo mirongo itatu n'umunani baba bafatiye kuri angahe mirongo irindwi n'atatu mirongo irindwi n'atatu bawujuje pome ahera ku manota icyenda iyo wabonye amanota icyenda uba watsinze yego uba ufite diporome gusa ya makeya cyane none wowe ufite mirongo itatu n'umunani ni ukuvuga ko ubwo umuntu yavuga ko uri nko mu cyiciro kimeze gute tete ntabwo turamenya ngo buruse bazazitanga bahereye ku manota angahe gusa haburaga make ndakeka wenda nk'umwaka ushize bafatiye ku manota mirongo ine n'atandatu mu gutanga buruse kuba uyu- uyu mwaka ushize harimo kovide ntago ibigo byinshi ntago abanyeshuri bigaga Ah, utekereza ko iyo hataza kuba kovide amanota yawe yari kwiyongera cyangwa ah, ubitekereza gute yego aba yiyongereye cyane kuko kiriya gihe byadusubije inyuma ni ukuvuga ko kovide hari uruhare yagize kuri aya manota wabonye mu kizami cya leta yego urebye covid uburyo yasubije inyuma abanyeshuri twifuzaga gukora egzeta twe twariteguye bihaje hacamo umwaka wo kwicara ati bidusubiza inyuma kongera gusubira inyuma urumva ntabwo twe tuzi igihe covid izarangirira twarigaga igihe cyagera ukumva bongeyeho ikindi gihe bikaduca intege kwicara muri korona nicyo nicyo cya mbere cyadusubije inyuma kuko dusubira ku ishuri twabaye nk'abatangiye bundi bushyashya umwaka ni munini twatangiye bundi bushya birumvikana wize ku kihe kigo remera rukoma ku kamonyi giherereye kamonyi mu ntara y'amajyepfo hari imibare yari yatangazwa y'abatsinze ikizami bose mu gihugu oya oya ntayo zanjye ni kwizera richard nyuma y'uko basohoye amanota y'ibizamini amanota akimara gusohoka wa- wayakiriye gute nayishimiye cyane ndebe n'ukuntu yari ameze n'ukuntu nyine abantu bageraga bavuga ku ikizamini cyari kimeze byanshimishije cyane wabonye amanota angahe mirongo itandatu n'umunani wize iki nize mpc mata fizike and computer science ayo manota birumvikana ko ashobora kuba ari menshi uh, ugereranije n'uko ayo bafatiraho mirongo irindwi n'atatu ngira ngo niyo fatiro kuba warabonye amanota menshi eh, muri iki gihe abanyeshuri akenshi ntabwo ah, bigaga neza kubera muri kovide Ah, ibanga waba warakoresheje kugira ngo ubone amanota menshi ni irihe ibanga ubundi akenshi usanga nyine abanyeshuri mu gihe cy'ibizamini cya leta gisoza umwaka wa gatandatu nyine bigoye cyane ako nyine icyo biba bisaba ni ugutuza nyine ukumva ko ibintu byanda bisanzwe mugenda bajya gukora mu egizamini risanzwe ukirinda nyine gu- gutekereza ko ufite ibintu byinshi utize ukiyizeramo nyine ukumva ko ibyo uzi aricyo byakugeza cyangwa kandi bya- aricyo byakumarira none ubu hagiye gukurikiraho iki ayo manota yawe azatuma ujya ubona buruse muri univerisite ego ndabizumva mbyizeye hari icyo utekerezaho gishobora kuba cyarabaye nk'inzitizi wenda uka- uyu munsi ukavuga uti iyo tuza kwiga mu buryo busanzwe nta covid iriho mba narabonye amanota runaka Eh, urebye ntabwo byabura kuko bitewe n'umuntu mude yari yaragiye muri ikizamini cya leta yumva ko agomba kubikora kandi yarishyize yifitizemo ko bigiye kuza bakaza kukigiza nyine cyangwa byamwongeje umuntu akumva ko nyine asa nk'aho yagiye asanga nyine atazakikora ikizamini cya leta rero bigatuma asubira inyunji nk'uko yigaga amazina yanjye ni Hangimana Gaspard eh, nkaba ndi umwarimu wigisha ubumenyi bw'isi n'ibidukikije nkaba nigisha ku ishuri ryisumbuye rya Sumba riherereye mu karere ka Nyamagabe Eh, rero kuri uyu munsi nibwo twabashije kubona eh, amanota y'ibizamini bya leta bisoza umwaka w'amashuri wisumbuye ari uwa gatandatu aho ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini cyashyize ahagaragara ubwo uyu munsi n'ubundi nibwo kuyabona tuyabona kuri interineti baduha linki tubasha kuyaboneraho ubwo rero ariko igihari ni uko ntabwo turarangiza kuba bitangaza ahagera hasi mu ma saa munani z'amanywa ntabwo turarangiza gukora wenda narizeza ry'imitsinde yabaye ngo turebe ngo buri hari icyo twita amakombineshoni ngo buri kombineshoni yatsinze gutya ariko amakuru ari ni uko nta munyeshuri n'umwe wabuze diporome hari n'abanyeshuri bagiye buzuza ikizamini bakacyuzuza muri buri kombineshoni mu byo twita kombineshoni kombineshoni ubwo hari ukuntu hano twiga amasomo atatu mu cyiciro cyisumbuye bagenda bakiga amasomo atatu ayo bita kuba sabujegiti n'iyo bita hege hege ubwo ni ukuvuga ngo ni histori economy and geography hakaza muri icyo kigo hakabamo ibyo bita mcp ubwo ni mathematics chemistry and biology hakaba ibyo bita meg mathematics economics and geography hakazamo ibyo bita ubwo ni icyo twita ni mathematics economics and computer science ubwo rero ushinzwe somo niho bagiye guha amakuru make atwereka abanyeshuri bagiye buzuza icyo yadutangaje ni uko nta munyeshuri n'umwe wabuze diporome bose babonye diporome ijana ku ijana ubwo kuvuga ko bose bazibonye kuvuga ko bose babonye diporome ni aho ngaho ku kigo wigishaho cyangwa ni mu gihugu hose mu kigo nigishaho ni ku kigo nigishaho ku kigo wigishaho ekore segonderi ubwo ejo wenda niho tuzamenya bazakorana y'amanota yose ariko icyo barutangarije ni uko abanyeshuri batsinze neza ariko ku mwanya w'umwarimu twanyuze mu bihe bikomeye mu gihe cy'ibizaba bari kwitegura ibizamini bya leta dukora n'ibizamini bya leta turi mu bihe bya korona vayirasi ariko uko byagaragaye byagiye neza intsinzi yabaye nziza rwose mu kigo cya ekore segonderi sumba aho ngaho warukomejeho mu bihe bya virusi ya korona ubwo niho nongeye kubaza hari igihe abanyeshuri bamaze igihe mu ngo batiga kuba uyu munsi mwabonye umusaruro nawe ubwawe wishimira nk'umwarimu mwakoze uburyo ki kugira ngo umusaruro uyu munsi uze nawe ubwawe nk'umwarimu wumva wishimire kandi hari abantu bashobora kuba batarakoze neza kubera biriya bihe bya virusi ya korona by'ukuri koko korona yabaye ikibazo cyane mu myigire n'imyigishirize kuko hari igihe twageze turimo lokidawuni twe icyo twakoze abarimu ubwo binyuze mu buyobozi bw'ikigo diregiteri ushinzwe amasomo badushyiriye mu byo bita dipatimenti ubwo dipatimenti hari abarimu bigisha mu bya sayanse abigisha muri za so sayanse bigisha mu bijyanye n'indimi abo rero dukora ibyo bita amadipatimenti nk'amagurupe abigisha ibyo bijya kujyana bakajya mu magurupe tukagira amagurupe tukareba imbogamizi tukareba uburyo twazikemura ubwo rero twebwe kugira ngo wenda tugere kuri iyo ntsinzi twabonye izo mbaraga za dipatimenti twakoresha muri dipatimenti rero buri mwarimu agenda areba buri karasi umwana abana niba hari abana bari wiki mu buryo bw'amasomo niba hari abana bafite indisipulinikesi mu buryo bw'imyifatire aho rero noneho tugahuza imbaraga hamwe wa mwana uri ugenda gakeya tugakora uburyo tumuzamura twamubenye mu byo bita dipatimenti ubwo mu bijyanye na disipurine uwo mwana twese tukareba ko koko nk'abarimu bamunyura imbere kuko afite ikibazo cy'imyitwarire noneho twese tukasana buri wese akagenda amugeraho amugira inama mu by'ukuri njye nkurikije rero uko nabibo wenda urwo rugendo twanyuzemo rwa korona rwari rugoye rwose rwagoye ariyo disipurine bakuye hanze ari n'ibyo bintu rimwe na rimwe twagendaga turi gushaka ko abana bagira iyo suku turwana no kugira ngo bashyiremo ya ntera mu buryo bwo kwirinda tugira ngo abana bakarabe ibyo byose twahuye nabyo twahuye nabyo ku buryo natwe wenda intsinzi twabashije kubona ntabwo ariyo twari twiteze pe uko niko kuri ntabwo nari ku giti cyacu nari mbiteze twabonaga ko bitazoroha ariko twabonye ayo manota nyine tubona tubona byagenze neza byagenze neza natwe twumva turatunguwe ariko ntekereza ko wenda izo mbaraga zose cyangwa se iyo nsinzi aho yaturutse ni muri ubwo buryo batugenda badushyira mu magurupe noneho aho ikibazo kiri hose tukagihurizaho nk'abarimu noneho tukareba uburyo cyakemuka claudine irakarama sara uwitonze richard kwizera gaspari hangimana mwese ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi ry'amerika nanjye ndabashimiye cyane murakoze murakoze cyane namwe murakoze nshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro amajwi yashyizwe hamwe na fasil gebeho ibiganiro byari bihagarariwe na etienne karekezi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe